iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mumaze kubimenyera muri isanga ku wa gatandatu ni wa munsi mwese muri abatumirwa amakuru n'ibitekerezo byanyu mu bisangire n'abandi mu bwisanzure n'ubwubahane nk'uko bisanzwe rero turagaruka ku makuru y'ingenzi yaranze iki cyumweru dusoza ndetse munayatangeho ibitekerezo muri iki cyumweru nk'uko mwabyumvishije perezida w'uburundi pierre nkurunziza yatangije igikorwa cyo gusobanurira abanyagihugu ibintu bigamijwe muri gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga cyangwa se ibwiriza shingiro risanzwe icyo gikorwa umukuru w'igihugu yagitangirije muri komine bugendana mu ntara ya gitega umunyamakuru wacu fideli d'antoine nsabimana yari ariyo reka tubibutse uko byari bimeze ni ibikorwa byamaze umwanya tarenze iminota mirongo ine n'itanu kuko atawundi yafashe ijambo atari umukuru w'igihugu petero nkuru nziza wenyene mu ijambo yashikirije abari ngaho yamenyesheje igituma ibwirizwa shingiro ry'uno munsi rikwiye guhinduka igihe bahurira igitega kuwa mirongo ibiri ndamukiza umwaka bibiri na cumi n'indwi n'ibujumbura kuwa mirongo ibiri ruheshi umwaka bibiri na cumi n'indwi bahagarikiwe n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu n'igihe bahurira mu kayanza kuwa mirongo ibiri na kabiri ruheshi umwaka bibiri na cumi n'indwi bahagarikiwe n'umuhuza w'abarundi abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko barasabye ko ibwirizwa shingiro ryohinyanyurwa ridatevye haribonekeje ugushaka kw'abenegihugu kw'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cacu rikwiye gusubirwamwo rigahinyanyurwa neza turetse n'uko ritari rikijanye n'ibihe vya none mu ngingo n'ibice bimwe bimwe bibigize hambavu y'uko gushaka kw'abarundi hari n'ibituma vyaturutse hanze y'igihugu n'iyinjira ry'uburundi mu muryango w'ibihugu bigize afurika y'ubuseruko rikaba ryaragaragaje ko hari ibitari bike bitegerezwa guhinduka muri iyo bwirizwa kubera yuko hari ibyo dutegerezwa kujanisha n'ibitekanijwe n'amabwirizwa shingiro y'ibihugu bigize uwo muryango wa afurika y'ubuseruko naho kubona umukuru w'igihugu yashimye kubicisha mu banyagihugu umukuru w'igihugu petero nkuru nziza avuga ko ari uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo y'amajana abiri na mirongo icenda n'indwi aho ivuga iti ibwirizwa shingiro risubirwamwo bisabwe n'umukuru w'igihugu abanje kuja inama n'urwego shikiranganji canye bisabwe n'abarenga igice ca kabiri c'abagize inama nshingamateka canke bisabwe n'abarenga igice ica kabiri c'abagize inama ntinguzamateka mu ngingo yaryo y'amajana abiri na mirongo icenda n'umunani y'ibwirizwa shingiro rihari uyu munsi naryo rikaba rivuga ngo mu guhindura ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu ashobora kubicisha mu itora ry'abarundi bose ku bwacu rero tukabona ko byoba byiza icyo gikorwa gifashe iyo nzira narijya ibwirizwa shingiro tugendera ko ari iyo nzira byazananye kuko byabanje kwemezwa n'abenegihugu mu matora yabaye ku kuwa mirongo ibiri n'umunani ruhuhuma umwaka wa bibiri na gatanu imbere y'uko riterwa ko umukono n'umukuru w'igihugu w'ico gihe muri iryo jambo ntiyigeze adoma urutoke ku vyohinduka muri iryo bwirizwa shingiro ariko yavuze ibidakomakoma Ya- icyo twoba turamenyesha ibikenewe guhinduka ari ingingo zifise utunenge gusa nazo izitunganye zitazokomwakomwa n'ingizigize inkingi ya demokarasi amahoro n'umutekano ugukingira abatavuga rumwe na leta uburenganzira n'inyungu z'inkehwa ubwigenge ibisabwa bimwe bimwe bishingiye ko no gukomeza ububasha inzego z'igihugu zihabwa n'ibwirizwa shingiro yaboneyeho kugabisha abazogwanya uwo mugambi tuboneyeho kandi akaryo ko kugabisha abantu bose bohirahira ngo baboragize uyu mugambi haba mu mvugo canke mu ngiro uzoba ari umurongo utukura ivyo birori vyari vyitabwe n'abategetsi batandukanye abashikiranganji ba leta y'u Burundi abashinga amateka n'abakenguza amateka ababuramatari batwara intara z'u Burundi abaserukira ibihugu nk'ubufaransa n'ubushinwa n'abandi bategetsi bo hejuru naho mu banyagihugu bato bato bari baje muri ico kibanza cabereyemo ibirori abenshi ntibari bazi icabazanye aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika turanezerewe nyene kubera umunyagihugu nyene atera imbere yitwariwe n'intwaro yitoreye we nyene takiye neza ibibyiza tukube turyoherwa kuko turyohewe Ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati mu Burundi bwasabwe n'umukuru w'igihugu gusohora vuba bwangu ikirangamisi co gusigurira abanyagihugu ibijanye n'impinduka z'ibwirizwa shingiro. Ibugendana mu ntara ya Gitega, Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
mu rwanda naho hari amakuru yagiye avugwa muri iki cyumweru y'ingenzi muri ayo makuru haravugwa ko hari ubushakashatsi bwasohowe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ryawo ry'u rwanda transparency international rwanda bugaragaza ko impuzandengo ya ruswa itangwa igeze ku mafaranga y'u rwanda ibihumbi mirongo itatu na bitandatu urwego rwa polisi cyane cyane ishami ryayo ryo mu muhanda ngo nirwo ruzi imbere mu baryi ba ruswa umunyamakuru wacu ijwi- w'ijwi rya amerika sumuta kaboyi yadukurikiranye iyo nkuru reka tubibutse uko byari bimeze icyegeranyo cyasohowe kuri uyu wa kabiri n'umuryango Transparency International Rwanda kivuga ko ruswa yavuye kuri makumyabiri na kane n'ibice bine ku ijana yari iriho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bikaba igeze kuri makumyabiri na gatatu n'ibice icyenda ku ijana naho impuzandengo y'amafaranga yatswe umuturage ngo ahabwe serivisi igera ku bihumbi mirongo itatu na bitandatu ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bagera ku bihumbi bitatu bo mu turere twose tw'igihugu barimo mirongo irindwi na batatu ku ijana bo mu bice by'icyaro na makumyabiri na batandatu ku ijana bo mu mijyi ubushakashatsi bwibanze gusa kuri ruswa abaturage batanga mu gihe bashaka serivisi runaka hari aho ubushakashatsi bwagaragaje umuturage watse ruswa igera kuri miliyoni y'amafaranga y'u rwanda n'abandi batswe agera ku mafaranga magana atanu umunyamabanga nshingwabikorwa wa transparency rwanda mupiganyi apolineri avuga ko nubwo u rwanda rugerageza kurwanya ruswa ariko gishinze imizi mu nzego nyinshi z'igihugu byibuza mu mpuzandengo ugomba kugira ibihumbi mirongo itatu na bitandatu byibuza eh, kusabwa cyangwa kuwaka ruswa kugira ngo ashobore kubona serivisi amafaranga rero ni menshi cyane duhereye dushingiye ku bushobozi bw'abanyarwanda muri rusange abanyarwanda benshi rero mu by'ukuri eh, ntabwo bafite amikoro ahagije Eh, hejuru ya mirongo itatu na rimwe ku ijana baba bakoreweho ubushakashatsi eh, babona amafaranga ari munsi y'ibihumbi icumi eh, ku kwezi niba rero eh, mu mafaranga ugomba gusabwa byibuza impuzandengo ari ibihumbi mirongo itatu na bitandatu birumvikana ko udafite ayo mafaranga byaba ngombwa ko wenda wagurisha itungo ryawe byaba ngombwa ko eh, wagurisha umuba- eh, umurima wawe kugira ngo ushobore kwishyura icyo kiguzi niba koko serivisi ushaka ari ingenzi kuri wowe ubushakashatsi bwagaragaje ko impuzandengo y'amafaranga menshi yatanzwe muri ruswa agera ku bihumbi mirongo irindwi na birindwi ahabwaho mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihe impuzandengo yatanzwe y'amafaranga make ari ibihumbi bitanu yahawe mu bakora muri serivisi z'ubuzima umupiganyi avuga ko ubu abaka ruswa bazamuye ibiciro kuko ubushakashatsi bwasanze abaryaga amafaranga ibihumbi bibiri igihumbi mu myaka yashize ubu bose basigaye bahera ku bihumbi bitanu cyangwa icumi kujyana hejuru uwakumviye imibare yakwemeza ko mu rwanda ruswa ntayihari cyangwa se yashize burundu ariko ba rwiyemezamirimo bavuganye n'ijwi rya amerika gusa batifuje ko nafata amajwi bemeza ko ruswa yakwa mu masoko ya leta iteye ubwoba batanze urugero rw'aho usanga umuntu upiganirwa isoko rya miliyoni ijana adashobora gusabwa ruswa iri munsi ya miliyoni icumi kugira kugira ngo akunde ahabwe iryo soko umunyamabanga nshingwabikorwa wa Transparency Rwanda avuga ko iyo ruswa batayikozeho ariko nanone haracyari imbogamizi cyane cyane kubona amakuru kuri iyo ruswa rwiyemezamirimo ushaka iryo soko aba yamaze kubara amafaranga azakuramo e, utanga ririya soko nawe aba azi inyungu akuramo bose rero bombi baba bafitemo inyungu ku buryo bikiri imbogamizi ariko hariho haratekerezwa uburyo amategeko ahubwo y'itangwa ry'amasoko yavugururwa biriya dukunze kumva bya avena umuntu yakoze isoko none ageze mu cyiciro runaka aravuze ngo nasanze igiciro ibyo ibiciro nabahaye turabona ku isoko byariyongereye bakamukorera avena e, nicyo cyuho cya ruswa gikunda kugaragara nubwo umuntu atabyita ngo ruswa kuko ntabwo bamufashe atwara ayo mafaranga ariko abantu babyibazaho ikindi bya bindi bakunze kugaragaza wakoze isoko waritanze watanze ibiciro mugeze hahandi bamaze kuguha isoko mutangiye kunegoshiyetinga ugaragaza ngo nakoze imibare nabi isoko wari waratangiye kuri miliyoni ijana nakoze imibare nabi bikaza bikagera muri miliyoni magana abiri kugeza ubu abanyarwanda bagera kuri cumi na bane ku ijana nibo bonyine batanga amakuru kuri ruswa abandi bagatinya kwiteranya nk'uko byagaragajwe mu bushakashatsi ubu bushakashatsi bwagaragaje ko abize kaminuza n'abaturage batakandagiye mu ishuri aribo batanze ruswa cyane ariko ku bipimo bitandukanye ku bakoze ubushakashatsi bavuga ko abize kaminuza bangana na mirongo itatu ku ijana batanze ruswa ariko bategereje inyungu bakuramo bo bayihaye naho abatarize bo bagera kuri makumyabiri icyenda n'ibice bitandatu ku ijana barayitanze ariko bigaragaza ko ari ubujiji bwatumye bayitanga mu nzego zatanzwemo ruswa nyinshi ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda riza ku mwanya wa mbere kuri cumi na rimwe n'ibice icyenda ku ijana urwego rushinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi rukaza ku mwanya wa kabiri n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana mu gihe urwego rwa nyuma ari urw'ubuzima ruri ku mwanya wa ze n'ibice bine ku ijana asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali barakoze abo banyamakuru bacu batwibukije amwe mu makuru y'ingenzi yaranze iki cyumweru ariko nanone nk'uko mumaze kubimenyera uyu mwanya n'uwanyu kugira ngo mudugezeho amakuru y'aho mutuye n'ibitekerezo byanyu ndetse mujye n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho muri iki cyumweru turimo dusoza kuri telefoni reka duhere kuri davide wiriwe neza
wiriwe neza ijwi rya amerika uri hehe
yewe ubu ndi bujumbura ariko ndi umunyekongo wikendi nziza
kuri twese amakuru wifuza kudusangiza ni ayahe cyangwa se hari icyo wifuza kuvuga ku makuru tuba twabagejejeho muri iki cyumweru
ok nashakaga kubabwira natwe muzaza muduha umurongo muri kongo kuko natwe turi bamwe mu bakoresha ururimi kandi turabakurikira tunanashima n'ibiganiro muduha muri kongo turagerageza duhafite n'umunyamakuru kenshi na kenshi yagerageza kutugezaho amakuru y'ibera aho ngaho
ok urumva nyine haba hari amakuru menshi ariko kubera yuko tutakunze kuronka umurongo dore nk'ubu ndonsa umurongo yuko nambutse ubujumbura ariko muza mugerageza kuko tuba dufite amakuru menshi kandi natwe turi bamwe mu bakoresha ururimi kumva amakuru yose twumva nta kuri iyi radiyo tuyumvire birumvikana iyi radiyo ni iyanyu kandi natwe tuba twifuza ko ayo makuru agera kuri abo bantu bose bumva ibiganiro byacu niki wifuza kudusangiza uyu munsi
ok nashakaga kwifuriza gusa abanywanyi bose b'ijwi rya amerika n'abantu bari mu minembwe batumva ngo bagire wikendi nziza mu minembwe muri iyi minsi hari humvikanaga ikibazo cy'imirwano hagati y'abamayimayi cyangwa se icyo kibazo kiracyahari
oya ubu cyarakemutse ubu cyarakemutse ubu biratunganye guverineri yarabitambuwe nta kibazo ubu baturage baratuje bari mu mihana nta kibazo hanyuma se icyo kibazo cyari cyatewe n'iki
oya nyine ikibazo cya kitari gikomeye cyane ni ibintu ni amakonfuri gusa y'abaturage ariko ubu byararangiye
david rero turagushimiye cyane kandi ufite amakuru nk'uko watwandikiye ujye ugerageza utwandikire natwe tuzajya duhera aho ngaho kugira ngo tuyakurikirane
sawa sawa murakoze cyane wikendi nziza wikendi nziza namwe dufite kandi na inosa kuri telefoni mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe inosa
igahe bujumbura mu kanyosha yego amakuru cy'aho mu kanyosha
amakuru yo mu kanyosha ni sawa buhoro buhoro naho ubwishanyi bamwe mu mitanga basubiye gukangura byabereye he
byabereye mu busoro umva kare bari babatukije ubu nabo basubiye kwiyadukiza bakisiga ibintu mu maso muhwanye nka saa tatu y'ijoro cyangwa saa yine baca bagutemaguza ibitanga bakagusiga uri umurambo ngaho ibyo bintu warabyiboneye wowe
hariho abafashe no no kuriyinga turangije abanyagihugu baca baramwiyicira wenyine kubera basubiye gusa mu minsi yahera ba- bari babitukije ngaho mu- urenganye mu gisyo baragufata bakagutemagura barabatuza ubu rero basubiye kwaduka no mu busoro nyine ubu mu ijoro urenganye baca bagufata bakagutemagura ariko nanone uwo muco wo kwihanira si mwiza ubundi abanyagihugu baka- bari bakwiye kumufata bakamushyikiriza inzego z'umutekano aho kugira ngo nabo bamwice bakore ibyaha nk'ibyo yakoze
ega n'ubundi nabo bamufata bakamushikiriza umu- umutekano haca kabiri canke gatatu ukazibona bamurekuye nico gituma abanyagihugu banyaruka kwihanira si byiza ariko
oya si ciza hariho n'ikindi kiba n'akandi kabazo nagiye ntangaze Mm.
yuko ba- eh, bariko barahinyanyura bwiza shingiro ry'uburundi Mm.
natwe tukaba twaravyakiriye neza hariho abavyakiriye neza abana batavyakiriye neza Kuri wowe- Uburanye n'uko batumvi- kuri wowe wabyakiriye neza
Eh, kuri twebwe twa- twavyakiriye neza ko hariho ko hariho bimwe bimwe bagiye guhindura nk'umukuru w'igihugu ngo agatwara imyaka indwi abashi ngo abashikiranganje n'abakenguye bagateka ngo bagatwara imyaka itanu hariho n'akandi ico twumvise mu makuru kataritomukiye ngo ngo n'abakuru ngo b'imitumba ngo barashoboye ngo kubanga icegashambere c'umukuru w'igihugu kandi batize badafise n'amashure we wumva buba icayegeracambe c'umukuru w'igihugu cegacambe c'umukuru w'igihugu kandi batize n'amashure ariko ushobora kuba umukuru w'umutumba warize nabyo
oya kenshi ntibize hari abatize bagatora baja batama ba kera bazi guca imanza rero uba yosha kwicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kandi atize kandi hari habizi ubwo eh, eh, ubwo ibyo wenda bazagerageza babinyanyure ko ndibaza ko kugira ngo ube icyegera cy'umukuru w'igihugu hari ibyo uba usabwa birimo n'urwego rw'amashuri ushobora kuba warize
Eh, ico cari co ba- nk'umukuru w'umutumba nk'ubu akaba yarize nka kaminuza we birashoboka kuba nk'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mugabo nk'ubu nticokunda hariho abo abo batora ugasanga ntibazi no gusoma bakarinda no kubasoma canke kubandikira ico coco ntitwocemera nticobaho na gatoya
kuri wowe se Yego.
icyo ushima mu mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu ivugurura ry'itegeko nshinga ni iki
je je amaze kumva kumva yuko umukuru w'igihugu kare yatwara ama- kare yatwara imyaka itanu ubu bongeye zibiri ngo n'abashingamateka kare batwara imyaka ibiri ngo ubu bazotwara imyaka itanu ico ci- ico nico kimaze ku- kutunezera kandi tumaze kumva mugabo ako niko katari katunezeye kubona nk'umunyumva kumwe ngo ashobora kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ico nicokunda kubera Ha- hanyuma se kuva ku myaka itanu kugera kuri irindwi kuri wowe nk'umuturage wumva u- ni iki ni- ni- ni iki gituma wumva ari ibintu byiza kuri wowe
ni ugukora nyine abatwarira abarundi bakaba babona akora neza nicyo gituma abarundi eh, baca bamu- baca bamukunda nk'ubu kuva ahagiriye ku butegetsi abanyagihugu babyara ku buntu abana badashikana imyaka itanu bakavugwa ku buntu kandi n'abanyeshuri kare bahora bareha amahera ubu biga kuri gusa kandi agateza imbere igisagara kubaka n'amavuriro menshi icyo nicyo nicyo abanyagihugu batuma ba- bamukunda bavuga ati nitwarire yakoze ibyiza byinshi inosa mukanyosha ndagushimiye cyane kandi ugire wikendi nziza
yego namwe murakoze mugire ibihe byiza urakoze cyane kuri telefoni dufite na yohani wiriwe
nyiramahoro y'imana y'igirwema uri hehe
mu kibitoke mu rugombo Amakuru- wanyibagiye amakuru ki mu rugombo
imana ibazigame cyane nawe nawe nawe
edi gwema warampevye umpe nimero ya watsapu
Eh, uzanyandikire ku yo wanditseho tuza- tuzagusubiza
urakoze ejo nagira nshikirize dawe Mm.
ni iki ci- cisubirwamwo eh, y'ubwiriza shinge eh, ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu agiye kongera guhinyanyura N- ntabwo ari umukuru w'igihugu nu- nu- ni ni igihugu muri rusange cyose
N- naje ndimo Yego.
ndabishyigikiye yego aha. ngaho ta- ni byiza ati ku- ati kubera iki aha.
ni ukubera urabona nk'umukuru w'igihugu cyacu imyaka yari atwaye Mm.
niyo nkibona ibyiza rero ubu niyo akiruhuka yari akitugeza ku bikorwa by'iterambere cyane ariko arakora mu cy'ibitoki Mm.
ikindi nacyo ijya myaka itanu ira- imyaka indwi iyo igiye kwiyongera ko ndayinezerewe cyane imyaka itanu yari mike Mm.
naco baragera gukora ku banyagihugu ngo atugeze ku ibikorwa by'iterambere ariko imyaka indwi arafise kutugeza ko byinshi Mm.
ikindi naco mu cy'ibitoke nobamenyesha n'ukuri ubu ni sawa ubu ni sawa ariko atugezaho eh, sabwe uravuze ngo mu kibitoki ubu ni sawa
Eh, ubu ego kabisa akavura kariko karagwa turi mu mirimo Mm.
ibikorwa by'iterambere biriko birakoreka amabarabara eh, amasoko arubakwa imiserege yo kuzoza turanywesha imyaka n'isaha ubu oya turiko turanezererwa ahubwo yatevye eh, kubishira mu ngiro ngo tuje ku- gutora tumushigikire urakoze cyane yohani kuri ibyo bitekerezo byawe
uturatelefona edi gwema ngo ugomba uve kuri iyo sidi uje ku yindi bonge wipeta ni ukuri sinanezerewe cyane edi gwema Eh, eh, nta kibazo murakoze cyane kandi tukwifurije ah, weekend nziza n'iminsi mikuru myiza y'ubunani na na noheli
nanyu tuyisangire muyamire mu biganza by'imana mutayugumbwa urakoze cyane
cyane nanyu Yego.
mundamukirize n'abandi Tu- ndabaramutsa cyane uwo yari yohani mu ntara ya kibitoke Ah, kuri telefoni dufite nanone jean claude wiriwe neza
Mwiriwe mwiriwe urihe jean claude
Bujumbura bujumbura ni amahoro
amahoro umuntu arashima bukebuke kurira ubukene gusa Mm,
ego nicyo kintu nagomba kuvuga yego
agomba kuvuga ku byerekeye dije baraye batoye Eh,
ubona igisata cy'uburimyi n'ubworozi bakigabanya amahera aho boyadugije icyo kintu umengo ntitanguye neza pe ah,
ego kuko urabona uburundi nka tereveni purusa y'abanyagihugu batunzwe n'uburimyi n'ubworozi mugabo bakajya bashyirayo amahera makeya mm, ikintu umengo ntikinyuke pe mm. kuri wowe wifuzaga ko nacyo nagomba kuvuga ku igihindurwa ry'ibwirizwa shingiro Eh, ngo ngo iki
agomba kuvuga ko byerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro yego
ihindura nyine byari byiza kweri kuko ni suverenete nasiyonari Mm, ugana ko kuba babyumvikanye ko byari byiza kuko urabona yuko hariho nka bamwe batariko barabyakira neza byiza rero bari bakwiye yuko bobyumvikanye bose nibaza ko ariyo mpamvu batangije gahunda yo kujya ah, hirya no hino mu gihugu barisobanurira abanyagihugu
urabona urabona yuko nko ku wa kangahe mu kubyugurura agatoko asosiho yari ari kandi nawe nyine urabyuka afite ijambo rikomeye mu gihugu Mm,
bikumvikana yuko hariho hariho bamwe bamwe batabyakira neza urumva bari bakwiriye kwicara bakabiganira amara igahinduka kuko ni suverenete nasiyonari mm. niyo niyo mpamvu hazabaho kuritorera ah, hakabaho ababyemeza n'abatabyemeza nyuma abatsinze be- be- bakaba aribo ah, icyemezo cyabo kizakurikizwa
ibyo turabe twizera yuko ibintu bizogenda kuri wowe se ubona bimeze gute
Ase, kuri wowe ubona bimeze gute wowe urabishyigikiye cyangwa ntubishyigikiye
nayo ntabishyigikiye mugabo byanakwiriye yuko bose babyumvikanaho byari byiza kubera nta ntacyo bitwaye Mm,
kuko kweri kuko urabona bamwe bavuga ngo nibindi abandi ngo nibabimyanyure urumva yuko abantu batabihurije ko bica biza n'inozeye ukutumvikana mm.
bino kurihindura vrema ivyo hose birabikwa ibihindura ibwirizwa shingiro Mm. Jean- jean claude turagushimiye cyane nawe kandi ugire wikendi nziza
ya twese mugize neza urakoze cyane reka dufate na bigirimana wiriwe neza
Yiriwe.
uri hehe
Ndi mu Rwanda.
ni amahoro mu rwanda hehe Ah, Kigali.
igitekerezo cyangwa cyawe
ndetse navuga ni kwiri bizwa shinga ry'i burundi ndetse nabona bari bari bakwiye kubanza bake- bagacura impunzi kubera nk'ubu impunzi nyinshi ziri mu bihugu bitandukanye rero bagiye kuritora ntibaritore bose ni- ntihandi no mu nyuma ba- hazaba i- i- hazaba ingaruka mbi nyine kubera bo- bose batazaba baryemeje rero icyo nuvuga ni ni uko nyine bobanza bagatenyenya bakabanza bakagarura amahoro mu burundi kugira bose baze kuryemeza atawuvuyemo igitekerezo cyanjye cyari icyo urakoze cyane bigira imana nawe ugire wikendi nziza reka dufate na arno wiriwe uri hehe
mu burundi mu burundi yego igitekerezo cyawe cyangwa se ni iki wifuza kutugezaho uyu munsi
ibyo nashaka kuvuga ku byerekeye ibyo bwirwaruhame mu by'ukuri bwirwaruhame nanjye ntabyo nemeye kuko ni bwirwaruhame bari gukora bashaka guhinyanyura bene bene bene byega batarimwo kuko harimo ibishinzwe byasaba imigambwe nayo eh, kuba iri kugira ngo babiharire ko nimba baryemera baryemere bataryemera naho eh, ba- bashobore
arno arno ibintu byinshi by'ukuri bida- bi- batari kubaremera Arno, nk'abanyapolitiki Arno, Arno.
bemera eh, uranyumva gerageza u- u- u- ugume ahantu hamwe kuko ah, telefoni yawe irimo iravuga nabi
eh, ndiko ndakumva ubu Eh, ngaho tanga igitekerezo cyawe
Eh, ndavuga nti ibwi- ibwirizwa shingiro rimwe ra- bashaka guhindura mu bisanzwe bashaka guhindura ibwirizwa shi- kugira ngo kugira ngo ba- aba- ababandanye gutwara ubuziraherezo igihe nanjye si ibyo mbona ahubwo bari kugumizaho iri bwirizwa shingiro ryari rihari bakagumiza nk'umukuru w'igihugu bakagumiza ku myaka itanu itarengwa bakavuga ngo bagiye gushyira ku myaka irindwi ntabwo ari byo ibyo ni ukuvuga ko uzo kwama bumva bimwe birirwa bariyamiriza baravuga mu ibarabara ngo bazotwara kugeza ryari mu gihe mbona ko bari kugumizaho iri te- iri bwirizwa shingiro risanzwe rihari batoye nimba ari mu bihumbi bibiri na kangahe kugira ngo rigumeho ariryo ba- abarundi
Ah, arno utubabarire telefoni yawe iravuga nabi ariko ndibaza ko igitekerezo cyawe ah, cyumvikanye Ah, reka dufate na eugene mwiriwe neza
Mwiriwe neza muri hehe
ndi mu gisagara cya bujumbura Eh, am- igitekerezo cyangwa se niki wifuza kutugezaho uyu munsi
ego ndabanje kuramutsa abajournaliste bose ngaho kuri radio voix d'amerique natwe turakuramukije ambavu yaho ndaru- ndaramukije abarundi bose yaba ari ngaha mu burundi cyangwa mu makungu igitekerezo cyawe Aho- ego abatsinze bakimpunzi bene bacu kuba- kubaramutsa ndababwi- ndabana- ndanabakangurira kwitahukira hanyuma nanjye icyo nagumashikirize ni ukuri eh, ku kijyanye n'ibwirizwa shingiro ry'uburundi gihindutse hageze abenegihugu isinzi turabyishimiye kubera ko ariho ingingo zimwe zimwe zakunda gutera imvururu ariko ubu unye byari imitego ku ruhande uru canke ruriya mugabo ubu unye bigiye gusobanuka neza izo ni zi- ni nk'izihe ngingo ushaka kuvuga
Ah, uravye ingingo ya mirongo icenda- ya mirongo icenda na gatandatu ni uko gusa navura ndabicangana kubera ko negereye igi- i- negereye ibwirizwa shingiro ngo ndarisome neza uravye ingingo ya mirongo icenda na gatandatu i- na gatandatu yavuga ivyo kungira umukuru agashobora kwitoza yaracanganya ya- yarakuye niyo yateye imvururu azikora yarateye imvururu ariko ubu kuba barabinyanyuye ubu Ntabwo- bigiye gusobanuka neza kandi uravye uko ibwirizwa shingiro bivuga uravye kuvegera vya- ku- ku biryo vyegera bibiri vy'abakuru- vy'abakuru b'ibihugu bav- bavuze ati hazoba icegera ca- icegera kimwe haca haba n'umushikiranganji wa mbere birya bintu ni ibintu vyiza uretse n'ivyo bizogabanya bije y'igihugu ibe ntoya by'ukuri twe turabyishimiye cyane kuko bashyize aho abarundi sinzi bari bipfuza ufatiye ku ku byegeranyo eh, aba aba- aba- aba- bafashe bajyanye bagirishije ibiganiro bihuza abarundi hajya- bajya bumviriza abarundi bakumva aho abarundi bashaka gu- a- a- a- icyo bipfuza ni ukuri turabashimiye kuba turashimiye leta y'uburundi na nyir'icyubahiro kuba babishyize mu ngiro bakavuga ati by'ukuri reka dushyiraho abene igihugu bashatse tubahinyanyurira iyo bwirizwa shingiro by'ukuri bije hageze turabyishimiye turabishimye go bose ahubwo imana yakomeza kubahezagira ahubwo hoza iyo hogera iyo sango tukabishyira mu ngiro kubishyira mu ngiro bakaraba ko bita- bikabona yuko bitari mu majambo gusa eugene turagushimiye cyane hanyuma abatabishima abatabishima nabo icyo nuvuga ni uko kumbure bo barafite inyungu zabo ba- babibonamwo abatabishima kuko uri kuraraba neza ukabyinjiramo neza harimo ubuntu butera imari ubwo butera imari ko buvuyemo hari benshi bibabaje ariko ku bakunda amahoro n'umutekano ku bashaka ni- nuko igihugu cyacu gitera imbere turabishimiye cyane rwose ariko nawe bashobora kuvuga ko ubishima kubera inyungu zabo
no ni kubw'inyungu z'abenegihugu bose bakunda ko bashaka yuko igihugu cyacu gitera imbere Mm. Eu- eh, urakoze cyane eugene kandi ugire wikendi nziza
sawa namwe ndayifurije weekend nziza iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika emile wiriwe neza
wiriwe neza edi rwema uri hehe
ni bujumbura igitekerezo cyawe cyangwa se ha- ni- ha- hari amakuru wifuza kutugezaho
mboya naje nagomba ngwije mu mu mujyi abandi bari ko baravuga cyane cyane ku bijyanye n'ihindurwa ry'ibwiriza shingiro Mm.
ku bisanzwe ihindurwa ry'ibwiriza shingiro ni ni iby'ukuri ni ku neza ya- yabe yabo gihega kandi ni ababirekuriwe baba babirekuriwe barabikora kuko amategeko kumbura bibarekurira Mm.
ariko ikintu nyamukuru mbona muri ibyo byose kuko ibwirizwa shingiro si iby'umugambwe ibwirizwa shingiro si ibyo urwego kanaka ibwirizwa shingiro ni iry'abarundi bato bakuru reka ni ni iry'abantu bose ribagenga ni ukuvuga yuko iryo bwirizwa shingiro rero iyo rigomba guhindurwa bikabaye byiza yuko izo mpande zose zihabwa ijambo kumvirizwa ibitekerezo bitanga intererano kuko ibwirizwa shingiro iyo rije rigatorwa ari impande na cyane cyane nk'abanyepolitiki baba bafite ibyo baterera ni hamwe uza ugasanga nabo bahashyitse baca bashaka kurihindura kwa kundi nyine ariko iyo ari bwirizwa shingiro rije ari bwirizwa shingiro ryumvikanye ko na bose nta kibuza n'ukuri birya bintu bita referandumu haba abasansuye aba- abahimiriza ababo bakavuga ati mutorewe abandi bagahimiriza abantu bariya ati tora yego kuko baba baba bashyize ibyiyumviro hamwe bakavuga ati yego ubu natwe turatanze ku banywanyi bacu baritoresha buri baje- ba- ba- ba- baryemeze barireke kuri Urumva wowe rero mu kuri gihe wowe aba- kuri wowe ubona byagenda gute
ni ukuri iyo riguhema jewe kuri jewe ndabona ku ruhande rw'ibanze ntihari bwagire ko iri bwiza shingiro ry'uburundi ryohinduka kuko biravye muri aka karere ibyiza shingiro ry'uburundi si ibyiza shingiro wavuga ibiranya n'iry'u rwanda cyangwa ryaje mu kindi gihugu ibyiza shingiro ryavyawe ni ukuvuga ryavuye mu masezerano yarusha amasezerano yarusha nayo ntawe utazi agaciro yamaze mu iki gihugu cyacu amasezerano yarusha yakuyeho injyane zifatiye ku bwoko amasezerano y'i arusha yahagaritse ibintu bijyanye ni- eh, n'imvuru zari zimaze imyaka itari mike ngaha muri iki gihugu niyo gituma iryo bwiza shingiro rero yokwitondewe guhindurwa impande zose zikumvirizwa zigaha- zigahabwa ijambo hama bakagira icyo bashyitse ku bundi bwo kurihindura ryo ku bwanjye nta kibi nabibonamo mu gihe byaba bi- biri ngombwa
emile urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kandi nawe tukwifurije wikendi nziza
ego nanjye ndabifurize iminsi myiza- iminsi mikuru myiza iheze umwaka urakoze cyane kuri telefoni reka dufate na atanazi wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe atana
Eh, ndi mu rwanda kayonza kayonza ni amahoro mu ntara y'uburasirazuba
ni amahoro Mm.
Eh, ni iki wifuza kudusangiza aho ngaho i kayonza
nagira ngo mbabaze ko mudaheruka kutugezaho amakuru yo mu nkambi z'impunzi za tanzania induta
induta ah, ndibaza ko umunyamakuru wacu mu minsi yashize hari ari amakuru yaba- ya- ya- yatugejejeho ariko ah, tuzamubaza niba hari andi makuru mashya avugwa muri iyo nkambi nayo tuzayabagezeho ni iki wifuzaga cyane kumenya ku bijyanye n'inkambi ya nduta
Eh, kubera hahungiye ababyeyi banjye nkagira numve wenda ko baba bateganya kubahungura bose cyangwa ko baba bahungura ubushatse numve ko wenda baba barahunguza urakoze cyane ubwo turaza gufata telefoni yawe hanyuma ayo makuru nituyamenya tuzayakugezaho urakoze cyane
urakoze cyane nawe yego reka dufate na cedric mwiriwe neza
mwiriwe neza munyamakuru uri hehe
kampara uganda kampara ni amahoro
kampara ni sawa kabisa uba hehe kampara akazuba kariho kararenga kampara uba hehe
kampara mba undeba eh mu ndeba ndahabona
ako kayanja
uri umurundi ariko
yego ni umurundi ni umurundi ariko niwe nganyere kampara ubu ikiganda urakivuga
kigana ndacyumva rwose ndacyumva kandi ndakivuga vugaho gato numve
jebare ko sebo kare sebo nawe jebare
kare kare mugamboti yakuboro
jendi mugamboti yagwe
kare kare sebo
ngaho tubwire n'icyo wifuza gusangiza abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika uyu munsi
jewe ikintu nagomba gusangiza n'abakunzi b'ijwi rya amerika nagomba nagomba gufata n'akanya kugira ngo usure abantu bari burundi bene wacu inshuti bagenzi
ntabwo ari umwanya wo gusuhuza ariko wenda banza utugezeho kampara aho ngaho byifashe gute ubuzima bumeze gute hanyuma ndaza kuguha akanya ko gusuhuza bene wacu yego yego aha kampara mbona n'ukuri ni amahoro n'amahoro hari abantu barimo barakora imirimo akazuba namo kariko kararenga ibintu ni sawa bamaze iminsi bari mu bintu bijyanye no guhindura ibwiriza shingiro ntamaze ikintu kitari kidobonya ntamaze imyaka ibiri okay ngaho suhuza babiri gusa hanyuma nkureke ukomeze uturimo twawe
yego yego muri rusange muri rusange nahiga abantu bari mu ntara ya gitega ahantu bita imugera muri komine bugendana namwebwe mu kwizi rya amerika ndabasura ariko rero nayo nigeze gusaba mugenzi wawe thomas kamibindi akanimero kiwe k'umweru kuko nayo nkeneye ndashaka nagomba ubwo butumwa buze kubushikarira turaza tubushikane kuri tomasi
yego kuri tomasi kamibindi acabimenya titedirikire bwa butumwa acabimenya
ubwo turaza kumubwira yari amaze iminsi ari mu karuhuko nagaruka turaza kumubwira
yego yego muzakaba mugize neza saha urakoze cyane cedric nawe wikendi nziza reka dufate na elize wiriwe neza
rwose uri hehe
ndi muri zambiya zambiya ni amahoro
na gahengwe hehe zambiya
ya irisaka eee muracyarya shima
warangije ubu ngubu ntayo shima ntayo
yarangiye nzi ko bakunda shima n'akanyama
wayirangije ubu ngubu ntaregeye kufunga
hanyuma se aho zambiya uhakora iki
turi mu bintu by'uburudandaji nyine turabe yuko hari icyo twakwimarira muri ibi bihe yego amakuru wifuza kudusangiza ni ayahe none na jewe nari mfise ikibazo ca bijya bijanye n'ibiganiro nagomba kubaza ukuntu byagenze n'aho byarangiriye ibiganiro byarangiye umuhuza yari yifuje ko habaho amasezerano ariko impande zombi ntago zashoboye kwicana kugira ngo zigere ku masezerano yemeranyweho n'impande zose bityo umuhuza avuga ko agiye kuzabishyikiriza abakuru b'ibihugu bo mu karere ka afurika y'uburasirazuba ndetse n'umuhuza mukuru ari we yoweri kaguta museveni perezida wa uganda bakaba aribo bazafata icyemezo ku yindi ntambwe ikurikira
none se ko mbona umenga leta yacu yahisemo guca ibihindura ibwirizwa shingiro batarumvikana ko ikintu na kimwe bizoroha ibyo ngibyo ntago nabisubiza ni igis- ni ikibazo wabaza abarimo kubitegura bakaba bagira icyo babivugaho ariko ubwo tuzabikubariza Mm. Elize rero none Mm?
sabwe sabwe Eh, komeza komeza nari numvise leta ivuga yuko bobona uko bizoba kose ba- bazotegerezwa guhindura ibwirizwa shingiro none bizagenda jewe sinumva ukuntu bizogenda vrema mu gihe bato
ubwo ndibaza ko wenda mu- mu- muri iyi gahunda bafite yo kwegeranya ibitekerezo no kurisobanurira abanyagihugu wenda namwe muba mu mahanga bazagira umwanya wo kugira ngo bumve ibitekerezo byanyu
Ha, ntawe umenya ntawe umenya kuko nk'abari mu mahanga ntabyo twakwemera yuko bahindura iryo tegeko Mm.
biragoye rwose kugira ngo bahindure ibintu urumva baba bagombye nyine kutimigira mu- mu mahanga natwe Mm.
Ntabwo- ntabwo byo korohereza abanyagihugu babihinduye ni hamwe nyine ho kuvuga ati umuntu wese ashyira aho agombye yego ni kuko nk'iyi ngingo bagiye basohora yo kuvuga ati abahora ari- ari abakuru b'ibihugu nta mu nama nkenguzamateka nta kibanza bazaba bafite noneho wewe niyaramuka avuye kuwumva si hahandi nyine bazoca bagaruka kongera guhindagura ibindi kugira ngo barabe yuko yose yoronka ahazyicara nawe
leo uh, elize turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe
saha murakoze udusuhurize abandi barundi n'abanyarwanda batuye muri uwo mujyi wa rusaka kandi tubifurije ah, iminsi myiza ya noheli n'ubunani yego mwe namwe muragize neza namwe turabyipfurije sawa umunsi mwiza yego mwe murakoze kuri telefoni reka dufate na leo wiriwe neza
mwiriwe munyamakuru mwiriwe ngaho muri studio z'ijwi ry'amerika turaho turaho namwe ni amahoro
natwe turashima buhoro buhoro nyine ngaho izino i burundi Eh, iki- ufite ah, igitekerezo cyangwa se amakuru wifuza kutugezaho uyu munsi
yego cyane cyane nagomba ntangurire ku gitekerezo hanyuma nce ndangiriza ku makuru ariko aravugwa cyane cyane ngaho i- iwacu i burundi ndashaka kugaruka kwa bino bihe bikomeye byo guhinyanyura ibwirizwa shingiro cyangwa kurihindura biriko biraba ngaho i burundi ni ukuri jewe ka- ka munyagihugu na cyane cyane umuntu akiri n'umu- na muto ngaha mwa kino gihugu cy'u Burundi turabona yuko ari ibintu tuhava dufata birimwo amakenga menshi turaye turaba uko igihugu cyacu cyifashe ibihe bi- caciyemwo n'ivyo ke- n'ibihe birimwo turabona yuko guhindura ibwirizwa shingiro ari ibintu abanyapolitike mu hejuru batari bwumvikaneko mugabo ukabona yuko ubu bifashe umurindi ukomeye biriko birihutagizwa cyane tukabona twebwe abanyagihugu yuko bidutera amakenga yuko bizohava bizana icyo nohava mvuga amakimbirane aho rero twe tukabona nk'ingingo zimwe zimwe ziriko zirasigurwa yuko zigomba gukurwamo tukabona yuko ari bwirizwa shingiro rizoba rije gukingira bamwe abandi nabo ritariko rirakingira umunyagihugu muto muto na cyane cyane nko kumva yuko umukuru w'igihugu azomara manda i- eh, y'imyaka ndwi hanyuma inama nshingamateka nayo akazoba ari ma- manda y'imyaka itanu twebwe vrema nk'umunyagihugu mutoyi ntituvyumva nti- nti- ntitunabitahura tukabona yuko hariho eh, amaprivilege amwe amwe wahoze ari umukuru w'igihugu yahora afise mugabo bayakuyemo ibyo byose tukabona yuko none iryo bwirizwa shingiro abanyapolitike ntibari bwarihurizeko tugasaba yuko vrema hako haguma haza ibintu by'amakimbirane mu n'ibyo bintu by'amabwirizwa shingiro bobanza bakari bakarihagarika kugira ngo abanyapolitike baryumvikane ko kuko twebwe abanyagihugu bato bato nitwe tuzohagirira ingorane hanyuma nyene turo tugarutse ku icyo nyene c'ibwirizwa shingiro turabona yuko haciyatangura ico no kwita agatotezo ku bazoshaka gutora oya canke ku bazotora yego nk'uko hari amajambo y'iterabwoba umukuru w'igihugu yari yagiye avuga ngo uzovuga ngo yango canke ngo abiburizemwo ngo azoba arenze umurongo utukura ivyo byose umunyagihugu mutoya niyo avyumvise atagira ubwoba hakavamwo na bimwe byo guhunga tugasaba yuko ivyo bintu vyohagarara ku makuru mashasha nashaka kubaha yuko ariko hari inkuru y'umunama rimwe na cane cane mu banyeshuri bahora biga biga mu ishuri nderabigisha NS bavuga yuko bahejeje gufatwa n'abantu bataramenyekana ivyo vyose tugashaka yuko ngaho kwijwi rya Amerika mwodukurikirana iyo nkuru mukayitubwira mukayidutohoreza murakoze urakoze cyane ubwo bagenzi banjye bakorera i bujumbura mu burundi iyo nkuru baraza kugerageza bayikurikirana urakoze cyane leo iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite patrick wiriwe neza patrick uranyumva mwiriwe neza yego ndabumva uri he patrick yego ndi bujumbura igitekerezo mu ntara ya cyawe Gitega mu burundi I Buj- yego i bujumbura mu ntara ya gitega yego. ndi gitega ndi gitega ndi
Baru- gitega mu burundi baruncanze nayo ngize ngo uvu- uravuze ngo uri i bujumbura mu ntara ya gitega
oya ndi gitega mu burundi igitekerezo cyawe
mu isango jewe nashaka kugaruka na cyane cyane ku bintu bijanye no guhindura ibwirizwa shingiro mu bisanzwe hari hageze yuko ibwirizwa shingiro rihinduka nivyo ariko mugabo jewe hariho nk'ingingo ntashobora gu harimo ingingo imwe bavuga ko bazohindura ariko turiko turaba eh, mu- eh, kuba ba- yari kuja mu bintu bari guhindura ariko mugabo kuba batayi itagiye mu bintu bagiye guhindura je vrema nshobora kuyish- ibwirizwa nshingiro ntishobora kurishigikira cane ngo batore ego Mm, icyo ni igitekerezo Ego.
cyawe
ego kuko ntushobora kumbarira nk'ubu bariko baravuga yuko nk'ikintu kijanye na mirongo ine ku ijana mirongo itanu ku ijana mu nzego ku bahutu n'abatutsi Mm.
bijya i- i- i- i- iyo ngingo yarimwo kubera icyo gihe byitwa ko hariho ubwoko bwitwa ngo bwararenganijwe kandi twari mu ntambara mu bisanzwe ariko uyu munsi turiko turaraba ya ntambara yaraheze kandi nabi- na- na- n'irya ngingo kuba yari yagumyemwo byarerekana neza ko hariho ubwoko bwarenganyijwe bwakinishijwe n'abandi bantu kuko kugira ngo bafate bijya mitigiri mirongo ine ku ijana na mirongo itandatu ku ijana ntibigeze bisunga demografi ngo barabe ko abanyagihugu b'abatutsi ukungene bangana n'abahutu ngene bangana hanyuma ibyo bibanza babitange bakoresheje proporisiyo y'abanyagihugu uko bangana ariko rero uyu munsi kuba iryo tegeko n'ubundi iyo iyo ngingo bayigumijemwo mirongo ine ku ijana mirongo itandatu ku ijana sinumva ko by'ukuri ari ikintu baje gufasha cyane abarundi kuko turiko turaraba abahutu a- abahutu bari hafi ndazi neza mm, nta demografi ntituragira ibiharuro ariko mugabo uriko uraraba neza wosanga bashika hafi mirongo umunani ku ijana canke barenga kuba nta biharuro birakorwa Ariko baba- rero sinzi ko ubwo nawe waba ugiye ku- kuvuga ibitari byo kuko nta na- na- ntacyo uheraho
ariko uko biri kose bararenga ibice mirongo itandatu ku ijana Mm.
uko biri kose bararenga ibice mirongo itandatu ku ijana rero nico gituma imbere y'uko bafata ijya ngingo bakavuga tuti mirongo itandatu mirongo i- mirongo ine bari bakwiye kubanza kugira bakaraba abanyagihugu ingene bangana hanyuma bakagabura bakazotanga ibyo bi- eh, ibyo biharuro bakoresheje demografi babanje guharura by'ukuri baga- bagakora ikintu kiza twese kiduhumuriza ku buryo tubwacu tubu ntawarenganije ubu twese turi kuri meme plateau aba abaronse mirongo itanu canke mirongo itandatu barabimerita kuko niko bangana jewe rero vrema ndi- ndifuza yuko nk'umukuru w'igihugu niba nyumva canke ivyegira vyiwe binyumva bongere barabe rya- barevize ni- niyo ngingo bayizanemo bayirevize kuko ubu nta ntambara ihari mu burundi nta kintu cotuma tuguma hago- haboneka amayinegarite hagati y'ubwoko urakoze cyane patrick kuri ibyo bitekerezo byawe ubwo ubwo bazaba basobanura ah, ibizahinduka nawe icyo gitekerezo cyawe uzazigitanga urakoze cyane ego kuko birema uriko uraraba izindi ngingo zose ni nziza kuba bazihinduye kuko ubunya harageze ariko mugabo iyo batayihinduye birema je ndumva neza ko nashigikiwe N- mu mutima sindemye sawa urakoze cyane ugire weekend nziza
ego nawe mubandanye muronanirwa ego reka dufate na bizimana wiriwe neza
Eh, ariko nyine ako kabazo nari nkafite kuko na- numvaga eh, bafunguye ziriya nzira zaba ari nziza abantu bose bakajya bakajya bahahirana
bizimana bizimana uranyumva bizimana ndibaza ko tumubuze kuri telefoni reka dufate akaruhuko gatoya hanyuma tugaruke mwumva ikiganiro muri sanga
Maybach music. The Black Bottle Boys. Fucking like nobody, sucking your whole body. Rocking everyday body, clean bitch, plain daddy. Oh. then I cuddle while I talk that praise. And then we pop bottles, fill their champagne. Cause love is the thing that I have in my heart and it's there for you. African queen that I need and I want every day. It's only you. Love babe, kika daka kona. Mwendo wa kreta kwenye machuma. Pao kila mechi kama Maradona.
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite stanislas wiriwe neza
mwiriwe neza edi uri hehe
i kigali mu rwanda igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe
Eh, buriya rero ngewe Mm.
nagira ngo mbashimire ijwi rya amerika bitewe n'ibiganiro mutugezaho kandi bitwubaka Mm, urakoze
Mm, rwose nagira ngo mbashimire ubu mu rwanda ni amahoro turimo turasarura ibishyimbo ndetse nagira ngo mbasuhuze n'abashimire murakoze cyane urakoze cyane stanislas kandi wikendi nziza
namwe namwe
King of music.
burya koko icyo umutima ukunze amatagura nk'itabi Mm. wambabaje kenshi ariko bikanga umutima ukakugumaho naho uri ndabibona ko utishimye uhora wicuza ntuzagire ipfunwe nushaka kugaruka umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari Mm. nagerageje kukikuramo kenshi ariko biranga ibidakunda iyo ugiye ngo ubone urukundo ntuzagire isono uzagaruke ibidakunda iyo ugiye ngo ubone urukundo ntuzagire isono uzagaruke nibyo koko akababaje umugabo kamurenza impinga biza kuzindure wenda nzabona ko wahindutse kuko aho uri ndabibona ko utishimye uhora wicuza ntuzagire ipfunwe nushaka kugaruka umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari Mm. nagerageje kukikuramo kenshi ariko biranga ibidakunda iyo ugiye ngo ubone urukundo ntuzagire isono uzagaruke ibidakunda iyo ugiye ngo ubone urukundo ntuzagire isono uzagaruke umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari uracyahari nagerageje kubikuramo kenshi ariko biranga ibidakunda iyo ugiye ngo ubone urukundo ntuzagire isono uzagaruke ibidakunda iyo ugiye ngo ubone urukundo ntuzagire isono uzagaruke
iyo ni indirimbo uzagaruke y'umuhanzi w'umunyarwandakazi butera knowless iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite frederic wiriwe neza
mwiriwe neza edi rwema uri hehe
ndi ngaha mu gisagara cya bujumbura neza neza muri vire muri vire
yego me ni iki wifuza kudusangiza uyu munsi
nifuza kudusangiza nagenda kugira ngo ngarure ko iryo bwirizwa shingiro igihinduka ry'ubwirizwa shingiro ni ukuri naryo ntabyo shyigikiye ntihari bwagire ko rihinduka ubu hari injyane za politiki abantu benshi ntibari bwabyumvikane ni ukuri niba barasenyenya agatuyi bazorihindura bamaze kubyumvikana ko bose kugira ntibituzanire injyane hano mu gihugu cyacu icyo wowe wifuza kitakorwaho ni nk'iki
ni uko borindira bakaganira ibiganiro bya biriya rusha bibanze bihere hanyuma ibizohinduka ari uko abanyepolitiki bose babyumvikanye ko ubu urumva bihinduye kubihindura bose batarabyumvikana ko ni bimwe usanga ariko birazana injyane ngaha mu gihugu tukaguma turi mu njyana aho twagumye mu bikorwa by'iterambere hanyuma kandi nako hari ibintu by'abatagisizero ko baragira ngo ngo batangishe amafaranga kare nanjye ndumva ujya runguye parasime ariko arasumirira ni ukuri twagomba kuza turasimira yuko ati abantu buza baratangisha abantu amafaranga habe urutonde urumva urutonde hongere habe n'itegeko rya leta rigenga abantu ukungene buza baratangisha amafaranga ntazagira abantu baza barikika mu kiza baza baratangisha abantu amafaranga ni ukuri ibyo bintu tura turabinegura rwose kubera n'ibintu biteza uburwayi igihugu cyacu cy'uburundi yego urumva hanze hakorwa ibintu biri ku rutonde hanze hakorwa ibintu biri mu kajagari bazumva ugasanga urumva abantu bashimira ibintu byo kwaka abantu amafaranga urumva ugasanga nta bintu biri ku rutonde haba ubu no mu bakozi bo mu mazu haba hehe urumva usanga ni ibintu nyine bidatomoye bitameze neza
ubwo ndi yego murakoze urakoze cyane frederic ndibaza ko ibyo bibazo byawe ababishinzwe babyumva wenda bazagira icyo babivuga urakoze cyane kandi wikendi nziza
yego urakoze imana iguheza bwiza nawe nuko
urabizi ngukunda bidasanzwe kuko wampinduye mushyashya iye namamara gukunda iye sinari nzi gukundana mbere y'ukuza ntagushidikanya ntawagusimbura wijeje urukundo rutavangiye inge narakubonye sinakwemera kugenda uri ubuhungira bwanjye mbabaye uru rukundo ufite ukukunda mu buryo wihariye ngahora nisekera kubera ibyishimo oh hari ukuntu hari ukuntu hari ukuntu hari ukuntu bigenda ugatuma numva nkunzwe aha nkumva nkunzwe hari ukuntu bigenza hari ukuntu bigenza uzi ukuntu nagira gisoni zo kwerekana uwo nkunda ariko kuba waza nawe utazi ko nafashwe kangusasira urukundo imaze nkorosa imitoma radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa gatandatu ni aha tugisoreje shimira enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro Yari- mwari kumwe na edi rwema reka tubasigire indirimbo hari ukuntu y'umuhanzi king james ahora nisekera kubera ibyishimo oh hari ukuntu hari ukuntu ukuntu hari ukuntu hari ukuntu bigenda ugatuma numva nkunzwe aha nkumva nkunzwe hari ufite ukukunda mu buryo wihariye ndahora nisekera kubera ibyishimo oh hari ukuntu hari ukuntu hari ukuntu hari ukuntu bigenda ugatuma numva nkunzwe aha nkumva nkunzwe hari ukuntu bigenda uri ubuhungiro bwanjye ndabaye uru rukundo ufite ukukunda mu buryo wihariye ndahora nisekera kubera ibyishimo oh hari ukuntu hari ukuntu
VOA